Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese mu nduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki cumi na zine y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na Frederica Nkurikije.
kubijanye rero n'izo radiyo uno munsi zidakora zugawe twebwe ico dusaba ni uko ubutungane bwokora igikorwa cabwo hanyuma kumbure bikunze izo radiyo zigasubira zigakora hama umunyagihugu agakurikirana iradiyo yifuza Iyo ni Onesime Harubuntu arongoye ishirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu Burundi asaba ubutungane kunyarutsa imanza z'amaradiyo yugawe. Yabivuze ejo ku munsi wa gatatu igihe amakungu ariko arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amaradiyo. Iyi nkuru kimwe n'inkuru yerekeye urubanza rw'umuryango wa Rwigara hamwe n'inkuru yerekeye ukuntu amaradiyo yagiye aratera imbere mu Rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere. ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
urakoze frederic ndamutse n'abaduteze amatwi abategetsi muri leta ya yeyi riva muri sudani y'ubumanuko bavuga ko ibihumbi by'abanyagihugu bataye ingo zabo mu ntambara zo mu ndwi zibiri ziheze bakeneye imfungurwa hamwe n'amazi meza komisiyo ijejwe gutabara no gusubiza mu zabo baziteshejwe mu karere ka yeyi riva ivuga ko abateshejwe ingo zabo barenga ibihumbi bitandatu baba munsi y'ibiti mu micungararo y'igisagara ca yeyi abandi bahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abanyagihugu bahunze intambara hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'abayirwanya bo mu muhari front du salut nationale urongowe na thomas sirilo abavyiboneye babwiye ijwi rya amerika ko abasirikare bishe abanyagihugu bafata abakenyezi ku nguvu bongera baraturira amazu y'abanyagihugu amashyirahamwe atanga imfashanyo akorera muri ako karere avuga ko akenye amafaranga yo gufasha abakeneye imfashanyo kuruta abandi inama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika yiganziwemwo n'abo mu mugambwe w'abademokrate ejo ku munsi wa gatatu baratoye baremeza integuro y'itegeko rihagarika imfashanyo leta z'ubumwe za amerika iha urunani mpuzamakungu rurongowe na arabiya saudite mu ntambara rurimwo muri yemeni iyo nteguro y'itegeko yacirungikwa mu nama nkenguz'amateka leta z'ubumwe za amerika zamye zifasha urwo runani mu bijanye n'iperereza hamwe n'ibindi ibikoresho vya gisirikare mu ntambara rurimwo muri Yemen n'abahuti bashigikiwe n'igihugu ca Irani abashinga amateka ba leta z'ubumwe za Amerika mu migambwe yose uko ari ibiri bababazwa n'abanyagihugu bahitanywa n'ivyo bitero ariko kandi bakababazwa n'ivyavuzwe na perezida Trump inyuma y'igandagurwa ry'umumenyesha makuru Jamal Khashoggi muri konsira ya Arabia Saudite i Istanbul mu gihugu ca Turukiya intumwa za leta z'ubumwe za amerika hamwe n'abategetsi b'abatalibane batekanya kubonana ku munsi wa mbere muri pakisitani mu kindi gice cy'ibiganiro bitumbereye kurondera umuti wa politike mu ntambara imaze imyaka cumi n'indwi muri afghanistan gushika ubu ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu arivyo qatar na emira zunze ubumwe z'abarabu za nivyo bimaze kwakira iyo mibonano aho intumwa idasanzwe ya amerika mu guhuza abanyaafghanistani zalmayi karizade hamwe n'intumwa y'abatalibane sher muhammad abbas stanikzai baserukiye imirwi barongoye mu nama iheruka kubera idoha ku murwa mukuru wa qatar impande zose zemeranije ko abasirikare ba amerika bashobora kuva muri afghanistan mu gihe abatalibani bokwemera ko bazorwanya iterabwoba muri ako karere umuvugizi w'abatalibane zabihura mujahidi yatangaje ku munsi wa gatatu ko inama yimirije ku igenekerezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri izobera i Islamabad ku murwa mukuru w'igihugu ca Pakistan. Igihugu ca Iran cashikirije ko kigiye gusubirira gusubiriza mu ndumane abakoze igitero cy'iterabwoba ku munsi wa gatatu ejo ku modokari ya gisirikare cyahitanye abasirikare mirongo ibiri n'indwi abandi barakomereka bahrame gasemi avugira ubushikiranganji bwa irani bw'imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije inyuma y'icyo gitero kw'imirwi ikora iterabwoba yakoze icyo gitero ifashijwe na bimwe mu bihugu muri ako karere nta ntiyadomye ko ariko urutoki ibyo bihugu ariko muri kahise igihugu cya irani cyamye cyagirizwa na cyagiriza emira zunze ubumwe z'abarabu na arabiya sawudite ko bishyigikiye imihari y'abarwanyi b'abayisilamu bo mu bwoko bw'abasuni mu gihugu cya irani ibyagirije ibyo bihugu ko ari bibiri byahakanye icyo gitero cyakomerekeje abantu mirongo ibiri ibitigiringo byahafuye bikaba bishobora kwiyongera perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yarakiriye ahakorera muri white house mugenzi we wa colombia ivan duque ejo ku munsi wa gatatu mu byo baganiriye harimwo ikibazo cya venezuela igihugu kibanyi cya colombia leta zunze ubumwe za amerika na colombia ni bimwe mu bihugu bishyigikiye perezida w'inama nshingamateka ya venezuela Juan Guaido avuga ko ari we mukuru w'igihugu yemewe kandi w'imfata kibanza abo bategetsi bose baraneguye ingingo ya perezida Maduro yo gukumira imfashanyo z'ibifungurwa hamwe n'imiti zaheze ku mupaka wa Colombia perezida Trump yagize ati n'ubugizi bwa nabi rwose kuko abantu bariko baricwa n'inzara nawe mugenzi we Duque ati kubuza imfashanyo kwinjira n'ubwicanyi ku buzima bwa kiremwamuntu Guaido yemeza ko imfashanyo zatanzwe ahanini na leta z'ubumwe za Amerika zizokwinjira muri Venezuela ku itariki ya mirongo ibiri na gatatu y'uku kwezi kwa kabiri perezida Maduro yobigomba atabigomba mu gihe zitokwinjira abantu ngo ibihumbi bitatu amajana atatu washobora kuzokwicwa n'inzara nk'uko yabivuze
urakoze haroyiza ku makuru eje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru mu karere ka afurika y'ibiyaga binini sentare y'intango ya kaciro mu gisara ca kigali ejo ku munsi wa gatatu yaburanishije mu mizi yarwo urubanza uruganda rw'itabi rwa rwigara ruregamwo ibiro bijejwe gutangisha amatagisi hamwe n'umuhesha wa za sentare umwuga Maître Habimana Vedaste guteza icamunara imitungo yarwo mu buryo butandukanye n'amategeko ni inkuru ya Eric Bagirubusa umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika ari i Kigali mu Rwanda isaha iburaho iminota mike nicyo gihe umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali yakoresheje aburanisha mu mizi urubanza uruganda rwitabirwa nyakwigendera sinaporo rwigara ptc ruregera gutesha agaciro cya munara yakozwe ku mitungo yarwo n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro gifatanije n'umuhesha w'inkiko mwuga metre vedaste habimana metre janvier rwagatare wunganira uruganda ptc watangiranye ijambo yasobanuye ko cyamunara iregerwa ari fonde commerce y'uruganda yakozwe binyuranyije n'amategeko yavuze ko umuhesha w'inkiko w'umwuga habimana mbere ya byose yagombaga kubanza gukora inyandiko mvugo y'ifatirabwishyu nyuma y'iminsi cumi n'itanu akagaragaza igenagaciro ryarangira nyuma y'amasaha mirongo ine n'umunani agatanga itangazo rihamagarira gupiganira cyamunara yasobanuye ko iyo havuzwe cyamunara ya fonde commerce ku kigo cy'ubucuruzi humvikanamo ibifatika n'ibidafatika byose avuga ko umuhesha w'inkiko habimana yanditse itangazo ko agiye gutesha cyamunara ya fonde commerce y'uruganda mu gihe imashini zakoraga itabi na sitoke y'itabi byo byari byararangije gutezwa cyamunara ukwabyo avuga ko ariho habereye imbogamizi ikomeye ikigo rwanda reveni otoriti n'umuhesha w'inkiko bituma batabona uko bakora inyandiko mvugo y'ifatirabwishyu aravuga ko batigeze bamenyesha ba nyiri imitungo kuko ngo umuhesha w'inkiko w'umwuga habimana yasanze ane rwigara kuri gereza ya mageragera aho yari yagemuriye abavandimwe be amuha itangazo rimenyesha cyamunara arangije ngo yandika agira ati mbonanye na ane rwigara wahoze ari umuyobozi wa ptc mu itangazo rya cyamunara metere rwagatare yunganira uruganda rw'itabati ptc ifite ubuzima gatozi yagiye kumenyesherezwa amageragero ukibaza niba yari yafunze yasobanuye ko itangazo rya cyamunara riba rigomba gutambuka ku maradiyo na televiziyo nk'uko amategeko abiteganya kandi ngo ntibyakozwe yavuze ko abari baguze mu cyamunara amamashini y'uruganda yakoraga itaba ari nabo batsindiye cyamunara ya fonde commerce akongera kwibaza mu by'ukuri niba ari cyamunara yakorwaga uhunganira uruganda rw'itabi yavuze ko iminsi itanu iteganywa n'amategeko hatabariwemo y'ibiruhuko itubahirijwe mbere ya cyamunara atese rwanda reveni yaba yarikangaga iki icyo yabwiye umucamanza akeka ngo ni uko cyamunara ya fonde commerce yahawe agaciro ka miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga mu gihe rwanda reveni yishyuza umusoro wa miliyari zikabakaba muri esheshatu z'amafaranga ku ruganda rwishyuraga miliyoni magana atatu nk'umusoro wa buri kwezi ati ngiki cyatumye habaho ubwiru Maitre Fatuma Mukakibibi wunganira umuhesha w'inkiko w'umwuga Habimana yavuze ko ba nyir'imitungo bamenyeshejwe cyamunara banga kubyitaho kandi ko n'ikimenyimenyi mu kuregera urubanza ngo bari bafite itangazo ryayo yavuze ko uruganda rwari rumaze igihe rudakora batazi aho barubariza kugira ngo baruhe itangazo yavuze ko ku bahesha b'inkiko bakoresha na telefone ari nayo mpamvu Anne Rwigara bamusanze mageragere ku nyandiko mvugo yifatira bwishya avuga ko itari ngombwa kuko ngo cyamunara yarebaga ibintu bidafatika gusa ku minsi yagenwe n'itegeko kuri cyamunara we sanga yararenze n'itanu yasobanuye ko hari imanza ziba zifite umwihariko kandi ko nta kibuza ko mu minsi y'ibiruhuko amatangazo atangwa ati nibwo abantu baba bumva amatangazo bahugutse yavuze ko abaturage bitabiriye cyamunara cyamunara kandi ko hari n'urutonde rw'abapiganiraga cyamunara hahise humvikana kujujura mu rukiko bumvikana ko batemeranya nawe Maitre Jean Clement Gatera wunganira ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro yavuze ko iminsi itanu baregwa kutubahiriza ibarwa ku mutungo utimukanwa muri cyamunara mu gihe ngo bagurishaga ibintu bidafatika ibyo nabyo ni izina ry'uruganda n'ibirango byaryo kandi ngo asanga nta mpamvu yo kubitindaho yavuze ko icyari kigamijwe ari ukwishyura umwenda w'umusoro uruganda rubereyemo ikigo ahagarariye kitagombaga kuregwa mugenzi we Maitre Eugene Byiringiro na we avuga ko muri cyamunara ya fonde commerce nta bwiru bwabayemo kuko ubugena agaciro ryayo bivuga ko ryari iyangawe avuga ko iyo bishyuza ntacyo birengagiza ati kaba gato cyangwa kanini kagabanya umwenda metre pierre munyangabe wunganira mm and rgd company yatsindiye cyamunara yasobanuye ko inzira ziteganywa za cyamunara zo zabaye mbere y'uko binjira mu ipiganwa bagura byubahirije amategeko n'ikigo rdb kirabyandika asanga nta mpamvu yo gutesha agaciro iyi cyamunara metere rwagatare wunganira uruganda rw'itabi yavuze ko iyo bari imbere y'urukiko hagomba kuvugwa ibidahabanye n'ingingo z'amategeko yavuze ko mu itangazo rya metere habimana riteza cyamunara nta kindi yavuze muri uretse fonde commerce kandi ko muri fonde commerce harebwa ibintu byose byerekeye ku kigo cy'ubucuruzi kucyo metere mukakibi bavuga ko abagombaga kumenya cyamunara bayimenye aribo ba nyiri imitungo ntibayitabirire uwo baburana arabibona nko kuzamura amarangamutima atajyanye n'amategeko yibajije impamvu cyamunara y'uruganda PTC yagiye gukorerwa ku biro by'ikigo cy'imisoro n'amahoro imasoro atese ni Rwanda Revenue yari yayifatiriye ni umuhesha w'inkiko wari wayifatiriye ibyo byose yabibumbiye mu cyo yise agahomamunwa kabaye Metre Gatera wunganira Rwanda Revenue Authority avuga ko bishoboka ko cyamunara ya Fonde Commerce yakorwa ku bintu bidafatika kandi ko nta tegeko ribibuza umucamanza yabajije Metre Fatuma Mukakibibi niba koko barubahirije inzira ziteganywa n'amategeko mbere yo gukora iyi cyamunara yasubije ko ba nyir'ubwite bayumvise bakabitera umugongo asaba kuzasuzuma havuga ko biyambuye ubwo burenganzira bwabo ku musozo Metre Rwagatare wunganira uruganda PTC yavuze ko hari indishyi basabye muri uru rubanza atasobanuye asaba umucamanza kuzazisuzuma icyemezo kizasomwa ku itariki ya makumyabiri z'uku kwezi kwa kabiri eh bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
inama nshingamateka iri kurasubira mu mategeko agenga umurwi sentebe ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo ayo mategeko yabaye impariye mu bashingamateka nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu diane ndonse ari i bujumbura mu burundi inama nshingamateka yasubiyemo amategeko abiri ajanye n'umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo cntb rimwe ni ginime rimwe agakwego mirongo itatu na rimwe ryo kuwa mirongo itatu na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ry'abagize uwo mugwi itunganywa ryawo hamwe n'ingene ukora zimwe mu mvo zo kurisubiramwo ni ingorane zibonekeza zifatiye ku bihagiye amatongo bakanagira ko bakanatunga n'impapuro ziriranga irindi ryasubiwemwo ni irijyanye na sentare idasanzwe itatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo cstb inimero imwe agakwego mirongo ibiri na gatandatu ryo kuwa cumi na gatanu ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane itegeko ryateye impari hagati y'abashingamateka umushingamateka fabiano banshijyanino abona ko abanyagihugu bahohoterwa bivuye ku makosa amareta yakoze ni amategeko aviyola la plupart des principes juridiques connus byose bidafite irondora ubu ibyo yononye les etats zizokurikira zizobiriha aha umushingamateka gerard ndabirabe nawe akagira ati kuri bamwe bamwe kumbure iyi sentebe cyangwa iyi ku iyi sentare kumbure hari abo ushobora kuba idashimisha ariko rero iyo baza gusigura ibintu baza biherako kuko umengora abashaka kugira ngo barege batunga urutoki nk'uko ndabyumvise gutunga urutoki sende dfdd uyitunga rumwe mugabo zine zirakuraba abashingamateka basabye kandi ko ikiringo c'imyaka ibiri abari mu buhungiro bahabwa n'iri tegeko kugira ngo babe baje batunganirizwe co kongerezwa umwaka umwe ariko umushikiranganji w'ubutungane Emero Hantine Kanyana ari nawe yarizanye mu nama nshingamateka yishuye avuga ko adatahura ikibabuza kuza muri ico kiringo ku by'ukuri twebwe twagize iyi myaka ibiri leta twarabihanahanye ko n'abandi bose barabihanahana ko murabona ko n'abashingamateka hageze igihe bakakigarukako tukaguma tukigarukako twese iki kiringo cy'imyaka ibiri twebwe tubibaza ko gikwiye kuko ubundi leta itegereza gufata ingingo ku bijyanye na kominikasiyo kugira ngo umuntu wese ari hanze amenye yuko by'ukuri dukeneye ko ibi bintu bihera ko yoza agashikiriza ibyiwe kira noneho twihweje ngene igihugu kimeze uno munsi nta muntu umwe afise kuvuga yuko atoza mu burundi gusaba ko yoshikirizwa ibyiwe koshinga urubanza ku vyerekeye ivyo yoba yarononewe canke yaratwawe aha kandi umushingamateka ndayizamba andre yasavye ko ikigega co gushumbusha abantu baba batswe amatungo coshigwaho baroke gushiraho ico kigega nubwo leta leta yobikenye uca ubishyira ku mwanya muremure ku mwaka ku mwaka hakabaho bije nk'imiliyaridi zitanu zitandatu zishobora gushumbusha gushika icyo kintu kizohera mbere n'amakungu yaba bikozwe mu buryo bwiza n'amakungu yoterereye kuri ibi umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yishuye avuga ko igikorwa cyo mu gusentebe kitohagarara ku bwiyomvo kuko amashyirahamwe yari yemeye gushigikira mu mafaranga yiyonjoroye ivyo kandi bikaba biri mu bidindiza igikorwa cy'uwo mugwi nubwo umushikiranganji Emile Laurentine Kanyana yavuze ko bagiye gukora ibishoboka kugira ngo ivyo bikorwa bive mu nzira ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
uburundi bwarifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe amaradiyo ku isi mu ishyirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu burundi abr basaba ubutungane kunyarutsa imanza zijanye n'amaradiyo yugawe n'inkuru yo mu menyeshamakuru w'ijwi ry'amerika raymond zimana ari i bujumbura mu burundi uyu munsi mukuru wahimbajwe watunganijwe n'ishyirahamwe ry'amaradiyo asamiranira mu burundi ya ber rifashe umugongo na bumwe mu buserukezi bw'ibihugu byabo mu burundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu inesco gitaho inyigisho imico n'akaranga uburongo ya ber ashima intambwe amaradiyo ageze ko mu burundi yibutsa ko uyu munsi uhimbajwe hari amaradiyo yugawe onesime hari ubuntu akavuga ko kenshi amaradiyo yugarwa kubera ibibazo bya politike asaba ubutungane kunyarutsa imanza z'ayo maradiyo kugira umunyagihugu asubire kumviriza iradiyo yifuza ku bijyanye rero n'izo radiyo uno munsi zidakora zugawe ikibazo kiri mu butungane twe cyo dusaba ni uko ubutungane bwakora igikorwa cyabwo hanyuma kumbure bikunze izo radiyo zigasubira zigakora hama umunyagihugu agakurikirana iradiyo yifuza bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya bujumbura bavuga ko iradiyo ifite uruhara rukomeye mu buzima bwa minsi yose na cyane cyane iyo amakuru atanzwe yatohojwe neza uruhara rw'amaradiyo ni rwiza ko rurakurikirana uwagize ingorane ari nk'ibyabaye bakabivuga ari nk'amakuru atari bakayabeshyuza ndakunda umuntu avuga inkuru yamaze kuyitohoreza akabona inkuru kugira ngo iragenda kugira byubake n'abandi biratuma umuntu agira ibyo zigira ati igihugu cyacu kimeze neza nta bintu by'intambamyo birimo umuntu amenyerana n'akazoza k'igihugu kiwe abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko keretse amakuru hari ibindi iradiyo ibafasha ibicishije mu biganiro aha bamenyesha ibibanezereza iyo bari kubumviriza amaradiyo turakunda ibiganiro by'urwaruka cyane cyane byaga iby'urukundo imiziki y'iwacu kubera ko kenshi usanga bari kwaravuze imiziki y'abanyamahanga ikintu kikunda kunjohera byo buzima bwanjye bwa minsi yose ibiganiro by'inkino nk'umuziki sarasara ndyamye mu ijoro nduhura akazi karakunda kunduhura kamime nta kindi kintu ntundire radiyo kundana ambiyanse mukatubwira impanuro cy'abakundana turabikunda twebwe abajene hariho indirimbo hariho ibiganiro byiza byose mva birangyohe n'utundi dukino kandi afatiye ku kivugo cy'uyu mwaka kuja inama n'ingingo no guharanira amahoro umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yemeje ko iradiyo ifise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu na cane cane mu gutsimbataza intwaro rusange frederiko nahimana asaba abamenyesha amakuru kwisunga amategeko n'akarangamutima k'umwuga kugira amakosa yibonekeje muri kahise ntazasubire ntaho kwibaza ko muri kahise ka hafi habonetse utunenge mu maradiyo amwe amwe bigatuma afatirwa ingingo zikomeye tukibuza rero ko atagiti ushobora gukora mu jisho kabiri leta y'uburundi isaba mwe muri kukivi gukora mukurikiza amategeko mutarabye amayaborohereza gusa mukaraba n'ibyo musaba mukore akazi kayo atanamwe muhegamye mukurikije akarangamutima k'umwuga mumenye yuko umumenyeshamakuru atandukanye n'umunyapolitiki umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe mu gihe amaradiyo atatu acugaye radiyo rpa radiyo bonesha fm hamwe na radiyo televiziyo renaissance mu gihe hari haturiwe hugagwa ayashika kuri atanu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu radiyo rema fm na radiyo isanganiro zikaba zozo zaruguruwe urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi rukamenyesha ko dosiye y'ayo maradiyo atarugururwa iri mu butungane kiretse ayo maradiyo imirongo y'amaradiyo mpuzamakungu radiyo ijwi rya amerika hamwe na radiyo bbc yarugawe n'urwego sense mu kiringo cy'amezi atandatu ikiringo cyarangiye mu kwezi kw'icumi na rimwe bibiri na cumi n'umunani ariko n'ubu ikaba itarugururwa i bujumbura remonzimana ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
munsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo bamwe mu bayikozemwo mu gihe cyo hambere mu rwanda baremeza ko bahuye n'akazi katoroshe kuko ibikoresho byari bike abakorera amaradiyo muri iki gihe bo bavuga ko umurimo wabo woroherejwe n'ubuhinga bwa none ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika sumutakabonyi hari i kigali mu rwanda uyu munsi ubaye hashize imyaka mirongo itanu n'umunani radiyo igeze mu rwanda abayikozeho mu myaka ya mbere bavuga ko bitari byoroshye uyu musaza nyabyenda narisisi watangiye kuri radiyo rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi avuga ibihe bikomeye banyuzemo byaragoranaga bagoboka kubona ufite nk'ibiro nka mirongo itatu cyangwa mirongo itanu kugira ngo ujyane apare uza kuza gukoresha urumva kuyishyira ku rutugu noneho ukajya kubaza ugatunga mikoro abantu noneho n'amakuru yabo akajya ku tuntu tw'utubande ugomba kuza kuyihitisha kuri antene nta za repetisiyo noneho utekereza kujya gutema iyo bande uzi ko i- iryo jwi nta handi uza kuza kurikura utayibona kongera kujya gushaka k'akagozi muri puberi ukongera ukagateranya kuko kwitanga byari bikomeye cyane abanyamakuru abenshi baraza kuza gutaha n'amaguru nta tagisi zabagaho nta moto zabagaho itangazamakuru abaritangiye kera ryaravunanaga mukesha abatwara disimasi wamenyekanye cyane mu ikinamico avuga ko radiyo rwanda ikigera mu rwanda yari itunzwe n'uwifite abaturage urebye imirenge ku mirenge ba- yabaga ifite umuntu ukomeye umwe n'umwe mbarwa abaturage bakajya kuyumva bayumvira ko uwo muntu yifite ndetse zinamanitse mu biti bamwumvamo indirimbo im- imbyino ziriya za nyiriromba abiri rero ugasanga buzuye ukagira ngo ni inama yabaye nanjye najyanyemo amatsiko Si- mu by'ukuri ntacyo nakubeshye sinari nzi ngo radiyo ni iki Na- na- nahingutsemo ari uko tugiye gutangira gukina amakinamico
nawe rero winjira mubasha kubiba umwe uvugira muri radiyo rwanda ku makinamico yabaye igitangaza ni uku- urumva umuntu ajya- atangiye kuvuga iby'amakinamico umuntu akeneye kwiyumva ko ari we byari biteye amatsiko cyane ahubwo mwe twanagize n'ubwoba twagize na- n'amasikisi menshi cyane wasubiyeyo usanga bimeze bite Ah, inkuru yarabaye kimomo ahubwo narageraga abaturage bagahurura abakoze kuri radiyo mu gihe cyo hambere ndetse na nyuma ya jenoside gato wasangaga uburyo bakoragamo bugoranye abakera bakoreshaga ibyo bitaga bande bagatunganya amajwi bakata imigozi mu gihe abubu byose babirangiriza muri mudasobwa abakora itangazamakuru muri iki gihe cyane cyane irya radiyo bo bavuga ko byoroshye cyane kuko radiyo zabaye nyinshi ndetse zigaha akazi abatari bake kuri bwana habimana budu umunyamakuru wa radiyo furashe fm mu rwanda avuga ko muri iki gihe gushinga radiyo byoroshye ndetse no kubona abakorera iyo radiyo nabyo bitagoranye kujya aka kanya itangazamakuru ryateye imbere cyane duhereye ku mafaranga duhereye no ku bumenyi aho hambere ngira ngo hari hariho radiyo imwe y'igihugu icyo gihe nta shuri ryari rihari ishuri ryaje nyuma urumva mbere uko byakorwaga nta- nta- nta bumenyi bari bafite kwari ukwishakishiriza gusa no kuba umuntu abirimo ariko ubu ngubu hari ishuri ryigisha itangazamakuru si rimwe hari ibigo byinshi byigisha itangazamakuru hari amategeko ayobora itangazamakuru eh, amahugurwa ya buri munsi ahoraho ibyo ngibyo ntabwo aho hambere byari bihari nubwo gukorera radiyo muri ibi bihe byoroshye ugereranije no mu bihe byo hambere kuko amashuri yigishaga itangazamakuru atari ahari abakora muri iri tangazamakuru muri iki gihe benshi bemeza ko ubwinshi bwa radiyo zihari butagendanye n'uburyo zikura abarikorera mu bukene ikibazo rero gihari wenda nk'hano mu gihugu harimo abatangiza ibinyamakuru badafite igishoro akagitangiza ari ibintu biri mu kirere gusa byanga bikunze niho uzabona wa muntu watangije icyo kinyamakuru nawe na- azakoresha abadafite ubumenyi hazaza b'abana wa wundi utarize itangazamakuru ukeneye hari ibyo bita ngo kurya hiti kuba ndimo gusa birahagije ndasangira na minisita muri hoteli iyo ari yo yose ndinjira aho uwo ari we wese atinjira we akagendera muri uwo munyenga usanga ibinyamakuru bihari ni byinshi ariko nta kintu ntibitunga ababikora nta n'ubwo bitunga ba nyirabyo muri iki gihe kandi kumva radiyo ntibigisaba ko umuntu aba yitunze nk'uko kera byagomberaga kugira ngo umuntu akore ibirometero ajya gushaka aho radiyo iri kuko buri munyarwanda wese ufite telefoni abasha no kumva radiyo ashaka umunsi mpuzamahanga wa radiyo washyizweho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi n'umuco unesco hagamijwe gushyigikira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse n'ubumenyi cyangwa uburezi binyuze kuri radiyo kugeza ubu mu rwanda harabarirwa amaradiyo asaga mirongo itatu asumta kaboyi i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkurikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi mugire amahoro umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.